eh, e get one one song Who talk say i no really care about your body type what really matter na your vibe abeg the thing na lie na shey with guys of nowadays e be like say i hear say the title of the song sef na lie you e don dey evidence say na lie sef the guy dey talk na lie. <laughs> regular <laughs> good evening my country pipo we don land as we dey always land we don come now we don dey hear di voice say na your girl dey talk we don come from campus veda ofeja university of agriculture abeokuta inside di land of alabata my name never change na still na favourite girl adebayo zainab the girl wey dey shine wey dey glow even if i no beat I go still dark you know say i dey always tell you una make we quickly chuka inside the matter make we take am as we dey always take am make you do am as we dey always do am people first take the small tori hmm. asuu and federal government don carry their wahala come o asuu yarn say na federal government wan strike hey na wow make government dey make government for country make dem wan make universities make educational sector no stable na asu talk am o no be me talk am o na wetin i i na wetin dey my table wetin dey my front this evening i dey i dey talk o. Oh. Hey um, I, our minister of education wan prove to us say uh, eh, im own pikin sef dey dey go nigeria university the com make abeg make una no vex the minister of labour and employment daughter graduate from nigeria university na so we see am neco register don yarn federal government on some matter regarding admission for the coming section. Hmm president buhari tell striking doctor something he yarn dem one matter okele wetin do okele you go soon hear am make una dey follow our tori dey go rmd talk something about am and mama shola sobowale make una dey follow me dey go my people before you go chook hand inside the food tori council dem talk say na federal government wan strike say dem no want anything about strike this time around say the union no get the in ten tion of going on strike say federal government just wan make their effort go into waste make federal government answer dem and give dem wetin dem want mm. the minister of labour daughter amaka ngige graduated from unilag medical school congratulations to am o neco register professor dantani ibrahim yarn say make federal government stop to dey use mathematics and english as criteria for admitting students into institutions hey, wetin dem wan come dey use. <laughs> Now, wow another tori wey dey my table this evening tok say president buhari don yarn striking doctors say no be strike be the solution to all the problem wey dey ground say no be even now they suppose to go on strike He say e administration don get good record for paying of all debts to government workers na baba na bubu talk am o make we chuka inside entertainment matter richard mofe-damijo wey we know as rmd Talk say he and shola Shobowale, mama king of boys say dem don act as couples for many movies but dem but dem never kiss like this say him and mama never kiss dem never dey intimate ah that one eh wetin you see go that side <laughs> another tori talk say yoruba actor tunde usman wey we know as okele appreciate appreciate im fans say make dem thank you say dem check on am for as dem no see am all this while e talk say e dey sick but now e don dey get better we thank god say you don dey get better make una no vex my people i no greet una before i enter the matter make una well done thank you as you dey always lis ten to us for outside nigeria and for obodo naija we appreciate una make i give una make i give una the gbosa wey i dey always give una gbosa men gbosa men gbosa make una thank you we really appreciate una na here we go stop for today na una go dey meet na me una go dey lis ten to my name never change na still na girl adebayo zainab make una enjoy the rest of una day and have a wonderful week ahead till next week we go meet again i love all of una as usual make una take care.